amategeko rusange ingingo ya mirongo cyenda na rimwe ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugendera mu muhanda birimo ibyiciro bitatu a ibyapa b ibimenyetso bimurika c ibimenyetso byo mu muhanda igika cya kabiri ibitegekwa byerekanwa n'amatara n'ibimenyetso bimurika birusha ububasha amategeko agenga ibitambuko ibitambuka mbere ibitegekwa byerekanwa n'ibyapa bigenga ibigomba guhita mbere kimwe n'ibimenyetso byo mu muhanda igika cya gatatu bitabangamiye ikurikizwa ry'ingingo ya gatanu igika cya gatandatu abagendera mu nzira nyabagendwa bagomba kubahiriza ibitegekwa n'ibyapa ibimenyetso bimurika n'ibimenyetso byo mu muhanda niyo ibitegetswe aho bageze bisa n'aho binyuranye n'andi mategeko agenga ibigendera mu muhanda igika cya kane ishyirwaho ry'ibimenyetso rigengwa na minisitiri rigengwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu ku mihanda y'igihugu n'iy'imijyi rikagengwa na njyanama z'uturere ku byerekeye imihanda y'uturere ibyapa byo ku muhanda ingingo ya mirongo cyenda na kabiri igika cya mbere ibyapa byo ku mihanda bigizwe n'ibyapa biburira ibyapa byo gutambuka mbere ibimenyetso bibuza cyangwa bitegeka n'ibyapa ndanga igika cya kabiri ibyapa byo ku mihanda bigomba gushingwa ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda ku buryo umusozo wo hasi udashobora kuba munsi ya metero imwe na santimetero mirongo itanu cyangwa hejuru ya metero ebyiri na santimetero icumi uhereye ku butaka uretse ibyapa by'agateganyo igika cya gatatu igisobanuro cy'icyapa gishobora kuzuzwa gusiganurwa cyangwa kugenwa n'ibyapa by'inyongera bigizwe n'ibyapa by'urukiramende bifite ibigereranyo cyangwa inyandiko by'ibara ryirabura kiri ku bumoso bwe kiri ku bumoso bwe buzengurutswe n'umurongo wirabura cyangwa wera ku bumoso bw'ubururu kandi bigashyirwa munsi y'icyapa bicyegereye ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere ingingo ya mirongo cyenda na gatatu hejuru ntabwo ari ubumoso turakomeza ntabwo ari ubumoso ni ubuso komeza ariko
yego ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere ingingo ya mirongo cyenda na gatatu igika cya mbere ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago kandi bikerekana imiterere yacyo kandi bikamutegeka ubwitonzi budasanzwe kugira ngo imigenzereze ye ihure n'imiterere n'ububi bw'icyago cyerekanywe naho ibyapa byo gutambuka mbere bibereyeho kumenyesha abagendera mu nzira nyabagendwa amategeko yihariye yo gutambuka mbere mu nkomane ibyo byapa byose bishobora kugira ibyo bibuza igika cya kabiri ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bishushanyije ku mugereka wa mbere w'iteka hamwe n'ibigereranyo byerekana imiterere y'icyago bimeze nka mpande eshatu ndinganire ifite ubuso bwera buzengurutswe n'ibara ritukura uretse ibyapa nomero a makumyabiri n'umunani kugeza kuri b karindwi bisome byose
ibyapa nomero a makumyabiri n'umunani a b na c a mirongo itatu a mirongo itatu na rimwe b kabiri na b b kane b gatanu b gatandatu na b karindwi na na na e na b
ni b karindwi a na b karindwi b ni icyapa b karindwi a n'icyapa b karindwi b komeza
ingingo ya mirongo cyenda na kane igika cya mbere ibyapa biburira ibyago n'ibyapa byo gutambuka mbere bishyirwa iburyo hakurikijwe ibyerekezo abagenzi bireba baganamo bitewe n'imiterere y'aho hantu icyapa cya kabiri kimeze nk'icya mbere cyashyizwe iburyo gishobora gushyirwa ibumoso igika cya kabiri ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera kuva kuri metero ijana na mirongo itanu kugeza kuri magana abiri y'ahantu habi byerekana iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero ijana na mirongo itanu ku buryo hagaragara iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera nomero efu rimwe nomero efu rimwe igika cya gatatu Ha- hanyuranyijwe n'ibivugwa mu gika cya kabiri cy'iyi ngingo a ibyapa nomero a makumyabiri na kabiri b rimwe na b kabiri bigomba gushyirwa hafi cyane hashobotse n'amasangano byereka byere- byerekana buri cyapa gishobora kubanzirizwa n'ikindi nkacyo gishyizwe ku ntera irenzeho uhereye ku isangano kandi ikarangwa n'icyapa cy'inyongera f rimwe b ibyapa nome- nomero a makumyabiri n'umunani a makumyabiri n'umunani b na a makumyabiri n'umunani c bigomba gushyirwa kimwe muri metero ijana na mirongo itanu ikindi muri metero ijana ikindi muri metero mirongo itanu uhereye ku masangano y'inzira nyabagendwa n'umuhanda wa gari ya moshi c ibyapa nomero b karindwi na b karindwi b bigomba gushyirwa ku ruhande rw'iburyo rw'amasangano y'inzira nyabagendwa n'umuhanda wa gari ya moshi biranga cya kane iyo ahantu icyago cyarenzwe kiri ari harehare uburebure bw'igice cy'inzira nyabagendwa icyo cyago kirimo bushobora bushobora kwerekanwa n'icyapa cy'inyongera nomero f kabiri gatanu igika cya gatanu mu nsisiro ibyapa biburira bigomba gushyirwa iruhande neza y'ahantu habi nyamara ibyapa a gatandatu a cumi na rimwe na a cumi na gatandatu bigomba gushyirwa mu ntera iringaniye y'ahantu habi kandi iyo ntera igomba kwerekanwa n'icyapa cy'inyongera nimero f rimwe igika cya gatandatu iyo icyapa kiburira gishinze aho inzira nyabagendwa irasukira icyapa cy'inyongera kigizwe n'akare n'akaranga cyerekezo kirabura gashobora kwerekana icyerekezo cy'ahantu habi iyo aho hantu hari kuri iyo nzira nyabagendwa ingingo ya mirongo cyenda na gatanu icyapa nomero a makumyabiri na kabiri gishobora gushyirwa ku nzira nyabagendwa gusa iyo andi mayira yose arasukira mu masangano ariho icyapa nomero b rimwe b kabiri a cyangwa b kabiri b ingingo ya mirongo cyenda na gatandatu icyago cyerekanywe n'ikigereranyo kiri mu mage- mu mugereka wa mbere w'iri teka gishobora kurangwa n'icyapa cy'inyongera cyerekana icyo cyago gishobora kandi kwerekanwa hakoreshejwe ikigereranyo kiboneye kitari mu mugereka wavuzwe ibyapa bibuza cyangwa bitegeka ingingo ya mirongo cyenda na karindwi igika cya mbere ibyapa byerekana abagenda ibyo babujijwe cyangwa bategetswe bimeze nk'ingasire iyo ngasire izengurutswe n'ibara ritukura kandi ubuso bukera iyo bukera bukera iyo igihe icyapa kibuza uretse ibyerekeye ibyapa bibuza guhagarara umwanya muto cyangwa munini bifite ubuso bw'ubururu ingasire igira ibara ry'ubururu iyo cya- iyo icyapa gitegeka Ingi- igika cya kabiri ibigereranyo bisig- bisiganura imiterere y'i- y'ikibuzwa cyangwa y'igitegekwa bishushanyijwe mu migereka ya kabiri na gatatu y'iri teka cya gatatu i- igika cya gatatu ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha ubugerure ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe cyangwa ibitegetswe byihariye subiramo
ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha ubu- ubugerure cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe cyangwa ibitegetswe byihariye ako kantu komeza
ingingo ya mirongo cyenda n'umunani ibyapa bibuza n'itegeka n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkoma- n'inkomane ikurikiye ku ruhande rw'inzira bishinzeho ingingo ya mirongo cyenda n'icyenda igika cya mbere ibyapa bibuza bishyirwa iburyo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo bitewe n'imiterere y'aho hantu icyapa cya kabiri kimeze nk'icya mbere cyashyizwe iburyo gishobora gushyirwa ibumoso gasubiremo
ibyapa bibuza bishyirwa iburyo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo bitewe n'imiterere y'aho hantu icyapa cya kabiri kimeze nk'icya mbere cyashyizwe iburyo gishobora gushyirwa ibumoso cyashinzwe iburyo gishobora gushingwa ibumoso komeza
I- i- igika cya kabiri ibyapa nomero c makumyabiri a guhagarara umwanya munini babisikana na c makumyabiri b guhagarara umwanya muto no guhagarara umwanya munini babisikana bigomba gushyirwa kuri buri ruhande rw'inzira bigenewe bikaba ari umubare uhagije kugira ngo bishobore kugaragara neza kuva ku cyapa kimwe kugeza ku kindi nta na rimwe intera iri hagati y'ibyapa bibiri byavuzwe ishobora kurenga metero ijana ingingo y'ijana hanyuranyijwe n'ibivugwa mu ngingo ya mirongo cyenda n'umunani birabujijwe bibujijwe ibibujijwe biri ku byapa nomero se cumi n'umunani kubuza guhagarara umwanya munini na nomero se cumi n'icyenda kubuza guhagarara umwanya muto no guhagarara umwanya munini bishobora ku- kugarukira mu ntera iri hagati y'ibyapa bibiri bivuzwe haruguru byuzuzwa n'ibyapa by'inyongera bibiri kimwe ni akaranga cyerekezo k'umukara gahagaze gafite isonga ireba hejuru ikindi ni akaranga cyerekezo k'umukara gafite isonga ireba hasi ingingo y'ijana na rimwe iyo ibibuzwa byinshi byubahirizwa ahantu hamwe ibigereranyo bibyerekeye bishobora gushyirwa hamwe ku ngasire imwe gasubiremo Nyamara umuba- iyo ibibuzwa byinshi byubahirizwa ahantu hamwe ibigereranyo bi- bibyerekeye bishobora gushyirwa hamwe ku ngasire imwe utu tuntu turi kuvuga ngo tudusubiremo ni utuntu twi- tw'ingenzi ngo iyo- iyo ibibuzwa byinshi byubahirizwa ahantu hamwe ibigereranyo byerekeye bishobora gushyirwa hamwe ku ngasire imwe ni ukuvuga ngo icyapa kimwe gishobora gushyirwamo ibigereranyo cyangwa se ubwoko bw'ibibuzwa bi- birenze kimwe Mm, nyamara nyamara umubare w'ibigereranyo biteraniye ku ngasire imwe ntushobora kurenga itatu nyamara umubare w'ibigereranyo biteganywa buteganye biteraniye ku ngasire imwe ntibushobora kurenga bitatu ku ngasire imwe ntabwo bashobora gushyiraho ibibuza birenga bitatu bashobora kuvuga ngo ku ngasire imwe urugero rw'icyapa akavuga ngo icyapa hano ntihanyurwa n'ipikipiki ntihanyurwa n'ibinyamitende ntihanyurwa n'imodoka bagashyiraho ubwoko bw'ibibuzwa butarenze bitatu twakomeje
ingingo y'ijana na kabiri ibyapa bitegeka bishyirwa ahantu birushijeho kubonwa neza n'aho bigenewe subiramo ibyapa bitegeka bishyirwa ahantu biru- birushijeho kubonwa neza n'abo bigenewe Eh, ibyapa bitegeka bishyirwa ahantu birushijeho kubonwa neza n'abo bigenewe yego Mm.
ibyapa biyobora ingingo y'ijana na gatatu igika cya mbere ibyapa biyobora bigamije kuyobora no gusobanurira abagenzi b'inzira nyabagendwa bishushanyije mu ngereka ya kane y'iri teka igika cya kabiri ibyapa biyobora bishyirwa ahantu haboneye kurushaho hakurikijwe uko icyo cyerekana kimeze